iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika mwaramutse neza inshuti mwese muduteze amatwi ubu ijwi ry'amerika ritangiye ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu kirundi n'ikinyarwanda abaduteze amatwi mu mugitangira kutwumva ndetse namwe mwatangiye kumva ijwi ry'amerika mugikanguka twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu muri kumwe nanjye edi rwema n'igihe uyoboye ibiganiro by'iki gitondo uyu munsi ni kuwa gatandatu muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi nyuma yayo turabagezaho ikiganiro cy'ubuzima kira gitegurirwa mu burundi naho guhera isaa kumi n'ebyiri twabateganirije umuziki tubaye tubararitse dutangire ibiganiro by'uyu munsi tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo
urakoze edi muri kumwe na aloyizi bigirimana kuri mikoro igipolisi cy'ubuganda caraburijemwo imyiyerekano yari yatunganijwe n'umuhari w'abakundana bahuje ibitsina ku munsi wa kane k'umurwa mukuru kampala congera kirahagarika abatari bake mu bari bayitunganije umukuru w'igipolisi muri district disitirigite ya kampala komanda izake mugerwa yamenyesheje ko bahagaritse iyo myiyerekano ku mvo z'umutekano kandi ko igipolisi kitari cyarabimenyeshejwe imbere y'uko biba mwamenya ko inama nshingamateka y'ubuganda yasohoye integuro y'itegeko mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda yo guhanisha igihano cyo gufa abazogaragara ko bakundana bahuza ibitsina muri ico gihugu c'ubuganda itegeko ryagiye guhindurwa mu nyuma rishirwa ku munyororo wo gufungwa ubuzima bwabo bwose ritako ryemezwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane abarongoye uwo muhari uhurikiyemwo abo bakundana bahuje ibitsina bitwa kandi lgbt community bavuga ko batekanya n'iyindi myiyerekano kuri uyu munsi wa gatandatu abasirikare babiri bo muri cote d'ivoire barakatiwe igifungo cy'imyaka cumi bagirizwa kugira uruhara mu gitero cy'iterabwoba cyakozwe n'umurwi w'iterabwoba wa al qaida mu kwezi kwa gatatu ku ihoteli ya grand basamu sentare ya gisirikare yi abija yagiriza zanga zumana kuri bari hamwe na brise ture kutaburira igipolisi kuko ngo bari babonanye n'umushoferi yitwa samu yagirizwa ko ari we yari atwaye imodoka yaturikiyemwo ikibombe cyahitanye abantu bashika cumi n'icyenda abo basirikare biregura bavuga ko batari bazi ko uwo samu yari mu muhari w'iterabwoba wa al qaida kuva ahubwo bwicanyi bubereye abantu barenga mirongo umunani baramaze guhagarikwa bagirizwa kugira uruhara mu bitero byabereye muri mali burkina faso hamwe n'aho muri cote d'ivoire mu mwaka uheze ibirori byo kugurura inkino za olympique byatanguye kumurwa mukuru rio de janeiro muri brezil kuri uyu munsi wa gatanu miliyaridi zitatu z'abantu ku isi nibo bari bitezwe kubirorera ku mboneshakure imigwi amajana abiri y'abanonotsi niyo yitezwe muri ibyo birori harimwo n'umugwi w'abanonotsi b'impunzi uwo mugwi w'impunzi ugizwe n'abanonotsi cumi b'impunzi bavuye muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo hamwe na siriya abakuru b'ibihugu barenga cumi nibo bitavye ivyo birori harimwo na perezida w'ubufaransa francois hollande hamwe na minisitiri wa mbere w'ubutaliyano matteo renzi bose ibihugu baserukira biriko bihiganirwa kuzotunganya izo nkino mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane imbere y'ivyo birori igipolisi co ku murwa mukuru rio de janeiro carongeye kuburizamwo imyiyerekano yari yatunganijwe n'akagwi gato k'abantu mu gihe hari hasigaye amasaha make ngo ivyo birori bitangure bavuga ko itunganwa ry'izo nkino ryaranzwemwo kurya ibiturire kandi ziha uburusho akagwi k'abantu bake zigasiga benshi mu bukene mu kutajya mu mashuri no mu gihe abandi badashobora no kujya kwa muganga ngo bashobore kwivuza uwahoze ari umushikiranganji wa mbere wa porutigali aha turi muri oni antonio guterres aboneka ko ari we afise amahirwe kandi akaza imbere mu bariko barahiganirwa ikibanza cy'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu oni mushasha guteresi yaratangaje ibihugu bitari bike bivanye n'ubuzobere afise aho asanzwe ari asanzwe arongoye HCR akaba yarabaye n'umushikiranganje wa mbere wa Portugal kuva mu mwaka w'igombi kimwe n'amajana 1995 gushika mu bihumbi bibiri na kabiri abandi bariko bahiganirwa uyo mwanya ni wahoze ari umukuru w'igihugu ca Slovenia Danilo Turke hamwe n'uwahoze ari umushikiranganje w'imigenderanire wa Serbia Vuke Jeremike abandi ni minisitiri w'imigenderanire wa argentine suzana marcora hamwe na irina bokova arongoye unesco hamwe n'abandi inama ya oni ijejwe umutekano niyo iriko iratunganya ayo matora uzorusha abandi akazoca asubirira ban kimune ku igenekerezo rya mbere z'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi igisirikare ca leta zunze ubumwe za amerika kimenyesha ko cishe abarwanyi batatu ba alkaida muri yemen bari bashinzwe ibikorwa vy'iperereza vy'uwo muhari ariko ayo makuru ntatomora neza ingene ico gitero cagenze hamwe n'ibiranga abo barwanyi bishwe mu itangazo ryashizwe ahabona ejo kuwa gatanu n'igisirikare ca amerika rivuga ko ico gitero cabereye mu ntara ya shabwa iri hagati muri ico gihugu ca yemen
turamushimiye mugenzi wacu utugejejeho amakuru avugwa ku isi muri aka kanya ijwi rya amerika i washington dc ubu reka tubareke mukurikira ikiganiro cy'ubuzima kira
kira kira kira kira ni ikiganiro cy'urwaruka ku byerekeye amagara y'abantu
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya amerika
turabaramukije gwaruka namwe mwese bakunze ibiganiro by'ijwi rya amerika nawe gushikana indembe kwa muganga vyega ubugenduzi bw'amagara y'abantu mu ntara siko bigenda mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere ishyirahamwe rya buraya gsi ryishinze guteza imbere amagara y'abantu no kuyakingira imenyesha ko imiryango ariyo yigwana ko ku bice birenga mirongo itanu ku ijana intambamyi zitari nke zibutsa abanyagihugu kwihutira kujana indembe kwa muganga akarorero ni ukudashobora kwitunganya ubwabo kutagira ubumenyi n'inyigisho bikwiye nk'uko ishyirahamwe oms ryitaho amagara y'abantu ribibona uguha abanyagihugu ikibanza cy'imbere mu by'iterambere bitanga ingufu zo gutorera umuti ingorane babamwo mu myaka ya mirongo icyenda na gatandatu abo mu mihingo mirongo itanu mu gihugu cya zambia batororokanye uburyo bwo gushikana abarwayi kwa muganga byihuta mu nyuma y'ibikorwa byari byatunganijwe n'ishyirahamwe keya utwigoro twa leta kokongerereza ishyaka ry'abanyagihugu mu gushikana indembe kwa muganga hamwe ni ugufunya ingendo zibatandukanya n'amavuriro ahandi ni ukwakirana igishika n'abajeje ubuvuzi nk'uko ishyirahamwe gsi ry'abanyaburaya ryishinze guteza imbere amagara y'abantu no kuyakingira ribimenyesha mu turere tutari duke ugushikira uburyo bwo gutuma tumanako ko tuma ubuzima bw'abakenyezi bibungenze burokoka ariko rero ugutahura ko bageramiwe no gufata byihuta ingingo zo gushika kwa muganga ni ngombwa nk'uko ishyirahamwe unicef ribisaba tumenyeshe ko uburyo bubayabaye bushobora gufasha abanyagihugu gushikana indembe zabo kwa muganga akarorero n'amapikipiki yahawe abanyagihugu bo mu gihugu ca marawi nk'uko ishyirahamwe oms ryabimenyesheje mu kiganiro cacu c'uno munsi turabira hamwe ibijyanye n'uruhara rw'abanyagihugu mu gushikana indembe kwa muganga kuri mikoro muri kumwe na jewe ruzanira nduwayo kaze mu kiganiro cyacu ari nacyo rwanyukira mu kwinjira mu kiganiro cyacu nyezina tega amatwi ibyiyumviro bitandukanye by'urwaruka rwo mu ntara ya ngozi mugenzanje alain yves irankunda arubaza ati twoterera iki kugira ngo indembe zacu zishikire abaganga amazi atararenga inkombe ngizi inyishu bamuha ni ukumwitaho kwamagarana amazi aseseka ntibayore utarinze kuvuga ngo hari icyo dupfana bakagwiza za rusehabaniya zo zifise ububasha bwo kunyaruka
ukibona afise ibimenyetso by'uko yoba agwaye ukamubwira hakiri kare akihutira kujya ivuriro ritoya riba rimwegereye ko umugabo umwe avise nk'umukenyezi nyene yagize nk'ingorane yoraba kuntu yegera abandi bagabo bagenze kugira barabe icyo bamufasha
amavuriro ntaraba menshi ngo yegereye hafi ya twebwe abanyagihugu n'izo nderuzo ukamushikana ku ivuriro rikuru cyangwa rikwegereye
tukarondera uburyo bwo kumutwara ari ku ikinga cyangwa ku moto cyangwa ku nderutso
hari abafise uburyo bwo kunguruza abantu ari ababanyi tukababaza nyine uko bashobora kubashikana
mbona yuko abanyagihugu ubwabo bokwitanga kugira ngo bakore n'amabarabara kugira ngo byorohereze habaniha gushikira kwa muganga hakiri kare
ubona ataburyo ufise bwo gushika kwa muganga wabwira ababanyi kugira bagufashe
na muganga ubwiwe yarakwiye gushyiramo ingufu acamurungika atabaze rusehabani kuko uwo murwayi we ntabyo aba agishoboye ukaca uterefona umukuru wa centre de sanse bakabafasha migashika mu gatari umuntu arwaye
ibiguzi birebire ni intambamyi yo kujyana indembe kwa muganga ingaruka ni uko abanyagihugu babanza kugereranya ingufu bibasaba cyo kimwe n'akarusho mu gihe zishikanyweyo ugutorera inyinshi ikibanza cyo kwiyunguruza ni nkenerwa ibyo byofasha indembe gushika ku ivuriro ku gihe kandi mu buryo bworoshe nk'uko ishyirahamwe papu ryitaye ineza y'amagara ribimenyesha imodokari nibwo buryo bubereye na cyane cyane ku bakenyezi bibungenze ibyo byorohereza abaryango kumuherekeza nk'uko iryo shyirahamwe rifite icyicaro muri leta zunze ubumwe za amerika ribivuga kugira ngo twumve neza ibijyanye n'uruhara rw'abanyagihugu mu gushikana indembe kwa muganga tega amatwi tohoza mugenzanje ale ive irankunda yagiriye mu ntara ya ngozi ale ive ijambo ni rwawe
uruhara rw'abanyagihugu bo mu ntara ya ngozi mu gutabara indembe bazishikana kwa muganga ni ntangere abahurikiye mu kibano kimwe bariyungunganya mu gushigikira ubukitswe n'indwara nk'uko tubibwirwa n'imiryango yo muri komine gashikanwa aho ni nko gushira uburyo hamwe bivanye n'ubwo umwe wese afise nk'uko byakorewe tereze nsengiyumva wo ku gacimbiri miyezi afashwe n'imbanyi mu gihe c'ijoro ugukorana kw'intwaro yo hasi n'abanyagihugu gutuma ingoga zongerekana mu gutabara uwuremvye iyo ikaba ingurikizi y'indariko zituma haba uguhanahana amakuru ajanye n'amagara y'abantu nk'uko mathieu minani arongoye umutumba kavumu avuga ukutagira uburyo bujanye n'ukwiyunguruza gushika kwa muganga ntikubuza ko uwuremvye ashikanwayo afashijwe n'ababanyi twumvirize consolate habogorimana twasanze ku bitaro bikuru vy'ingozi aba ku mutumba nwatareye kubera ariwe yankuye hariya akaguma anyitaho amfata kugira singwe akavuga ati reka tugume tukunyarukana turabe ko twogushikana kwa muganga ti haguruka tugende nyene ngo camaguruka tukagenda ugwaruka ntirusigara inyuma mu bikorwa vyo gutabara kukaba nkako inyigisho ruronswa n'igisata c'ishirahamwe kwahuje ryitaho gutabara imbabare zituma gwitanga mu burere ruherereyemwo ariko rero intambamyi zo gushikana indembe kwa muganga mu buryo bwihuta za zama zibonekeje imvo nuko hakiriho umuco w'abanyagihugu uhitamo kwivuza ukoresheje imiti y'ikirundi nk'uko bivugwa na benjamin niyo nzima aba ku gacimbiri gitu birakenewe ko urwaruka rufatwa mu mugongo kugira ngo inguvu z'ugutabara indembe bazishikana kwa muganga ziyongere matiyasi ndikumana n'umuyabaga ari mu ishyirahamwe kwahuje aba ku mutumba rubanga agacimbiri rubanga usanga ata bikoresho dufise kugira ngo dushobore gufasha nko mu gihe tubonye nk'umuntu agize ingorane byiza boraba nk'amasekisojenesi bakayafasha mu ntumbero yo gushikana indembe ku bitaro bikuru ikuwe ku ivuriro rito intererano ingana n'amafaranga igihumbi agenewe umuduga wa rusehabaniha arasabwa rimwe mu mwaka ku muryango iyo ngingo yafashwe n'abajejwe amagara y'abantu yaje ifasha abavyeyi bibaruka barinze kubagwa mu gushikanwa ku bitaro bikuru atamahera basabwe nk'uko vyashikiye chantal nduwimana aba mu kigarama naho biruko haracariho umuce w'abantu udashima gutanga ayo mafaranga insiguro nuko ikoreshwa ryayo ritarabanyura neza iyindi siguro n'imiryango yifise ihitamo kwigwanako mu gihe abayo bakitswe n'amagara nk'uko bivugwa na Therese Sengiyumva igikorwa cyo gutoza intererano ijanye no gushigikira indembe gushikanwa kwa muganga hakoreshejwe umuduga wa rusehabaniha kigigwa n'inzego zo hasi zikoranye n'abarongoye amavuriro dutega amatwi Mathieu Minani arongoye umutumba Kivumu hariho karine batanga ku mutumba iyo karine iba ivuye ku ivuriro ribegereye amafaranga agatoza umuntu aba yaratowe ku mutumba agahita akajyana ku ivuriro ubwinshi bw'indembe zitura amavuriro butuma zidahuta zirungikwa ku bitaro bikuru imvo ni uko zibanza kugirirwa ibipimo imbere y'uko zihabwa urupapuro ruziha uburenganzira bwo kwakirwa ku bitaro zirungitsweko impfu zama zibonekeje ku ndembe zitabarijwe indwara yarenze urugero abakenyezi bibungenze co kimwe n'abana nibo baza imbere kuko bashikanwa kwa muganga bakamya amaraso ku bwa muganga Philbert Sendegeya arongoye ibitaro bikuru vy'Ingozi uguhanahana amakuru hagati y'abarongoye ibitaro bikuru n'abarongoye arongoye amavuriro kuribonekeza mu ntumbero yo kumenyesha uko indembe iba yakurikiranywe ku bitaro yarungitsweko tumvirize muganga Philbert Sendegeya arongoye ibitaro bikuru vy'intara ya Ngozi aruje akatuza rwa rupapuro nababwiye yitwa referanse agashika mu bitaro twese tukabandikira kuri rya vuriro ritoya twabwiye ati rero twace dusanga imeze ukuntu ukuntu uku canke mwamurungitse bivanye n'uko umurwayi yishakiye kubona n'umuganga ugushinga ibigega vyo gusahiriza uburyo bwo gushikana indembe mu buvuzi bw'akaruhariwe ni akamo gategwa abajejwe amagara y'abantu mu ntara ya ngozi
gukorana k'ubutegetsi n'amashyirahamwe yigenga byarateje imbere uburyo bwa rusehaba mu bihugu bikenye intambamyi ni ukudashishikara ku ruhara rwa leta no kudashika mu turere twa kure nk'uko byabaye mu gihugu cy'ubuhindi ugutumatuma nako ni ngombwa mu kujyana indembe kwa muganga ishyirahamwe sereke gishinze guteza imbere ubushakashatsi mu bijyanye n'amagara y'abantu risaba ko ubwo buryo bukoreshwa n'ababukeneye bose iterambere ry'uburyo bwo gushikana indembe kwa muganga risaba utwigoro tw'ibisata bitandukanye ku bw'ibyo abajeje ubuvuzi bavugana n'imiryango ingorane zishobora kwaduka n'ibimenyetso byabyo ku bwishyirahamwe unicef kugira ngo twumve neza ibijyanye n'akamaro k'abanyagihugu mu gushikana indembe kwa muganga tega amatwi ikiyago twagiranye n'umuhanuzi mukuru wa buramatari mu ntara ya ngozi diyodone hiboneye aganira na mugenzanje alain yves irankunda Dieudonne hiboneye ndabaramukije ndakuramukije urashaka kwisigura neza igituma mwafashe iyo ngingo yuko umunyagihugu wese ategerezwa gutanga amafaranga igihumbi intara yacu amavuriro makuru makuru eh, atarakwira anyuze mu makomine yose Eh, niho rero twafata eh, abanyagihugu bonyene bogira ico baterereye kugira haboneke za rose habaniha zoza zirabasanga iyo bari abenegihugu na cyane cyane bajya bafise amikoro make mu gihe abanyagihugu bo kwijukira gutanga amafaranga igihumbi asabwa none yo bakwiye mufate ku ngorane zihanze amagara y'abantu ngaha mu ntara ya Ngozi turabona yuko dufise ingorane zo gukwiza za rose habaniha ziba zikenewe kuko iyo mutateguye umugambi yuko aremvye akwiye gufashwa kuva kiri muhira gusha ku ivuriro icari kigoye ni gusha ku ivuriro rikuru uhimiriza yuko b'inderuzo zikwiye yoba iri hafi eh, kuko umuntu aremvye no kumutabariza hakiri kare ivyo biba vyiza gusumba Eh, kugira umwanya wo gutabara ube muto hari ugwaruka gwitanga mu mitumba gwegukirishira hamwe kwahuje ni kuki mutarufata mu mugongo kugira ngo rushobore gukora ivyo bikorwa turasaba yuko eh, amakomine ko atunganya imigambi yoza arakorana harimwo n'ivyo bice bijanye n'amagara y'abantu ndabakengurukiye nje ndabakengurukiye
gushikira kuri ayo majwi n'ivyo biganiro adushikirije tumira amategato ukumviriza kano karirimbo katubwira ko ivyo dukora tubikesha amagara twibutse abariko baratwumviriza ko ikiganiro ari kira c'ijwi rya amerika uno munsi tukaba turiko tuyaga ku bijanye n'uruhara rw'abanyagihugu mu gushikana indembe kwa muganga gwaruka ntimurambigwe gume hafi y'amaradiyo yanyu uyu ni wa mwanya wo kubaza no kuronsa isiguro muhawe n'umutumire wacu muganga anita munyana muganga anita munyana akaba ari hano muri studio yacu tugeze mu gace mbaza ndakwishura
mbaza ndakwishura none iyo ruse haba niha hariho abenshi bataramenya uburyo bashobora kuyironka twoyironswa gute kugira ishobore kutwegera ubushikiranganji bwitaho amagara y'abantu nibwo bujejwe kurondera rusehaba-niha rukazikwiza mu mihingo itandukanye kitwararika yuko uburere bw'ubuvuzi turiho rusehaba-niha zikwiriye uravye n'abantu baba muri utwo turere rusehaba-niha ziri mu gihugu zirakenye vy'ukuri mbaza ndakwishura
none kuki usanga iyo rusehane abandi bayikeneye none wumva woca ugira nte ari nkeya abantu bakarembera icarimwe murumva yuko ari ikibazo abanyagihugu baca bikoranya hamwe bakagira inderuzo hama bagatwara uwo murwayi bakamwegereza kwa muganga hari hafi mbaza ndakwishura
umuntu ashobora gutabaza rusehaba-niha bakamubwira ati irashyitse mu mwanya mugabo akarindira umwanya munini batamubwiye n'ingorane yahabaye abantu bashobora kuba baba ahantu kure kandi bakaba bafise n'ibarabara ribi vyose biri ibintu bituma rusehaba-niha itabashikira n'ingorana n'ingoga nico gituma bakwiye kwama bafise ari guhamagara umubanyi ashobora kuba afise imodoka yiyunguruza hama bakagitorera inyishu bakaba bafise n'inimero ngendanwa z'abo bose kugira batabaze n'ingorana n'ingoga mbaza ndakwishura
nigari bemeza ko umuntu arembye umuntu bamwemeza iyo uko arembye adagishobora no gutambuka ngo ashike kwa muganga canke iyo ataye ubwenge canke arakaremba bukwi na bukwi
rugamba rwa makinka yanje
gwaruka ntimurambigwe uyu ni wa mwanya duha umutumire wacu muganga anita munyana kugira ngo abahe insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze mu gace ka kabiri k'ibyo bibazo
mbaza ndakwishura
bashobora kutubwira kahise karuse habani kubera iki yagenewe gutwara indembe gusa rusehaba-niha ni imodokari hariho igitanda c'umurwayi hakaba hari n'aho abamuherekeje n'umuforoma canke umuganga haba harimwo imiti yihuta baba bakeneye kwa muganga kugira bafashe uwo aremvye nico gituma yagenewe gutwara indembe mbaza ndakwishura
none ni kubera ko umuntu bishika agapfira kwa muganga kandi na muganga yari yabonye yuko umuntu arembye nawe adashoboye kumuvura yo abaganga bariho kugira bafashe abarwayi ariko barafise aho bageze ikindi ca kabiri ni ukumenya ko hano mu gihugu cacu uravye ubuvuzi hari ibintu vyinshi bikenye usanga bikenewe kugira umuntu bamufashe akire ariko umuganga akabibona ko ariko bimeze adashobora kumufasha birengeje uburyo afise mbaza ndakwishura
ku mitumba hariho agakarata baguha watanze igihumbi cy'iyo rusehaba-niha ni kubera ko rusehaba-niha zitagwiriye kandi ayo mahera yaratanzwe imiduga rusehaba-niha bwa mbere izimbye cane rero kugira twiragire mu mihingo itandukanye y'igihugu na cane cane mu turere tw'ubuvuzi turiho mu gihugu c'u Burundi bisaba uburyo budasanzwe izo rusehaba-niha zirakora zigapfa zigasaba yuko bazikoresha ariko ntimureke kugitanga kuko ico gihumbi canyu kirafasha kugira n'iyo modokari ironswe ibitore kugira ibashikire yongere ibatware kwa muganga n'ingoga na n'ingoga
rugamba rwa makinka yanje Go, go, go, go, go, go.
ikiganiro ni kira n'ubu nyene muganga anita munyana arabandanya kwishura ibibazo rwaruka rwamutuye tugeze mu gace ka gatatu ari nako ka nyuma k'ivyo bibazo
mbaza ndakwishura
kuko mu kibano bavuga ko dushobora gufashanya undi muntu bamushikane kwa muganga iyo arembye cyane cyane gufashanya camye ari ikintu gikomeye mu mico y'abarundi ari nk'iyo umuntu afise urubanza ari nk'iyo umuntu agwaye kugira bashigikire uwo muryango wagize ibibazo rero iyo rusehaba idashobora gushikira aho mubaye nta bandi bantu bogufasha atari ababanyi mbaza ndakwishura
ni kubera ko mu ntara za ruguru hari rusehaba keya mu ntara ya bujumbura niko byifashe nibyo mu ntara za ruguru rusabanira ni nkeya eka no mu gisagara ca bujumbura ni uko byifashe kuko iyo umuntu aremvye abo mu muryango w'uwagwaye nibo bihuta kumutwara kwa muganga mbere aho usanga naho kwa muganga batamwakiriye bagaheza bakamutwara mu irindi vuriro canke ibitaro kuko aho yagiye ubwa mbere bitakunze ikibazo kiraba igihugu cose mbaza ndakwishura
ni kubera iki bavuga yuko umuntu akwiye kunyarukana kwa muganga atararemba mutwaye kare ni byiza kuko aho ushobora gusanga hatari byinshi birononekara ariko ni nk'uko hari abantu bihenda kandi baragushobora gutora inyishu hakiri kare mbaza ndakwishura
twashaka kumenya ibitaro bigenewe rusehaba nihatsingahe hajya ku bwa mbere ziraraba abagwayi bangahe ishobora kwakira e, n'ibikorwa igenewe gutanga ku bagwayi zibiri canke zitatu canke zirenga bicaye hamwe bakabanza agasuzuma ibikenewe
arakoze muganga anika munyana kuri izo nyishu ahaye urwaruka n'ubu nyene tumira amate mu gusubira kumviriza kano karirimbo kavuga kati ibyo dukora tubikesha amagara duhe ijambo abanywanyi bacu umunywanyi wacu juma bukuru wo ku iteba mu rumonge araturamutse yongera asaba ati nashaka mumbarize muganga yuko iyo umuntu aguma ababaye atanezerewe yuko yoba ari ingorane y'amagara aba afise muganga anita munyana duhera umuco umunywanyi wacu juma bukuru
murazi ko iyo umuntu afise amagara meza iyo yumva akomeye yumva atakimubabaza wama umuntu afise akamwema niyo ahuye n'abantu abatwengera akabaramutsa rero iyo ubonye umuntu aguma yijiri wenyine ataca avuga adatwenga haba hari ikibazo mu magara yiwe mubibonye kare mumutwara kwa muganga bitarashika kure mbere baheze bamuvure neza
nk'uko musanzwe mubizi ikiganiro cyacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki aho rwaruka rutanga isiguro ku myibutsa ya ba sokuru ubu uno munsi uvuga uti impene mbi ntizirika ku yawe bikubwiye iki bikubwiye iki
bashatse kugira ngo berekane mu gihe ubonye nk'umuntu ari- afise ingeso mbi ukagira nawe za ngeso mbi ca byerekana yuko umujya kure
bikubwiye iki
nk'umuntu abaye afise imico mibi nubwo yoba ari mwiza yiyoza ukuntu ko ariko kose birashobora gushika ugasanga ni umuntu atagaciro afise imbere y'abandi bivanye n'ukuntu yitwara nabi bikubwiye iki
yaba ashaka kukubwira wigenzera ubuntu ureke kugendana n'abantu b'ingeso mbi arabitoye ndashimiye mwebwe mwese mwateramanye natwe mu kiganiro kira shimire alain yves na diane donse bamfashije gutororokanya amajwi nasize inyuma jacqueline segahungu yari akirongoye akongera akagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijyanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi ry'amerika mufise icyo muterera canke mubaza twakure kuri voa bujumbura mubyandike mu ijambo rimwe arobadi gmail akaburungu kome canke mutwakure kuri mirongo irindwi na rimwe amajana abiri na mirongo ibiri n'umunani amajana atandatu na mirongo itatu na kabiri canke kuri mirongo irindwi na gatandatu amajana cenda na mirongo ine amajana ane na mirongo itandatu kuri mikoro mwari kumwe na jewe joseline nduwayo ndabasezeye mvuga nti naho ubutaha
turabashimiye bagenzi bacu bo mu burundi batugejejeho ikiganiro kira mu masegonda make isa kumi n'ebyiri murumva ikiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu kuri iyi saha